my current people, according to the gist when we hear we hear say they say allege say oni of ife don dey think and say I e wan dissolve her marriage in marriage to Lurimeria, because of wetin olorimeria the activities when they do for palace my people, they say olorimeria they commit many many things for palace you know say I see they tok am just because of say olorimeria they say now she na he go be the only wife wey kabiyesi go marry una don forget wetin olori mariam write he say he come in peace o oh. una don see am that long long long thing wey she write no be she even write am o oh. as she dey talk am na she talk am as she dey talk am na so the journalist dey help am dey write am come put am put am for there if una wan make i bring am make una write am i go go bring am come because many many people dey when they don't know you understand even these our bloggers they don't know Now we when e don tey for inside caviarcy matter Now we know concerning olorimeria how e take come there and waiting she talk before she come palace my pipo welcome to bcg tv na today be the first time e dey come across my channel don't forget to hit on the subscribe button the notification bell so that anytime we dey carry gist dey come una go dey see am and for those wey dey eh, go dey come god go bless una my people, i dey talk about royal home and nigeria celebrities please kindly subscribe share and no forget leave your comment thank you my correct pipo kabiyesi dey dey very very bitter you understand they say with bitter heart na kabiyesi take tok am say di olori marry am say e no deserve to be queen in the palace He say "The only person wey he deserve to be there among dis eh, eh, eh, He say na olori elizabeth na he deserve to be the queen senior let's say um e say na olori elizabeth na he deserve to be queen for to compare to olori eh, mariam he said because olori what wetin she dey do and the things when she dey take hand dey touch he said e not they good at all He said but people go say she not they talk, he said she they talk o she just they keep quiet if she peep see people she go keep quiet He said but people not they she they do things when they e pass herself say she they talk well well my correct pipo shebi una know say and ah, dem say there is eh, one place eh, new quarters wey dem carry wey dem tok say make dis olori dey go wey dem no go dem say na only olori elizabeth na im respect kabiyesi e come go there. and ah, na so kabiyesi say ah say na kabiyesi come pray for am say di only person wey dey respect him na im be dis olori elizabeth say. everytin say e go stand by her everytin wey she dey do say marian ah, e no dey respect her so since as kawie eh, si marian challenge kawie na no say dey say dis eh, tin emit eh, wey dey do say dis tin fall for marian bodi juju fall for marian clothes so becos of those things now marian dey find am very very difficult. becos e no know wetin he go do you understand you no know wetin how he want to please kathy again you no know how he want to put am for pesin head because if you see pesin wey e go divert am to you go say na pesin na him do am. so dis one now con dey make marian dey somehow my pipo. my correct pipo dem say becos of wetin di way wey eh, marian take eh, behave. na make kabiyesi come say right now say im don even get change of mind e say olori elizabeth say e go do another dis thing. e go do uh, comot some tins for e get wetin kabiyesi call am e say e go use the apartment e go give am to olori elizabeth den olori elizabeth na e go dey very very close to e own apartment becos dem say olori elizabeth e no dey disturb workers olori elizabeth you know say na olori elizabeth na im be number two wen caviarcy marry na tobi philip be number three i no forget the number four wen na tope no no no na be last you understand olori ashley na im be number four yes number five na I think Tope. the number six na Runke. Na so ni of Ife take marry dem. My people. Hmm. Na wa. My correct people, Lori Elizabeth, according to the gist wey we dey hear, dem say she don dey very very happy as Kabiyesi don praise am say yes because na only she say she dey dey obedient she dey obey am well well you understand say Anything right now when she dey find she we do am but we still dey hear the gist wey we dey hear we no come know whether na true right now say olori elizabeth say god don answer her say she get belle you understand say she do ivf and the ivf work out for her you understand of recent my people. People wey dey tok say ah olori mariam e get belle He do this one we see olori mariam dem say olori mariam travel go benin He don't come back my my sister olori mariam no look like person she not get belly because anybody when e do ivf e no dey waka waka e always dey stay one place e go hide herself Now so people when e do ivf na wetin dem they do Now im be that one my pipo shebi una know say olori mariam no like the way wen kabiyesi take dey praise olori eh, eh, elizabeth e don dey dey jealous na so if dem dey praise kabiyesi dey praise olori tobi philip na so Maria go dey jealous if kabiyesi dey praise anyone wey kabiyesi praise Maria must dey jealous na wetin dem talk? so right now as dem dey praise olori elizabeth e con dey jealous so lori elizabeth because the parents don't warn am make e stay away from them if e want marry husband